turashimye ko muzindutse murumviriza ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse gute nshuti bakunzi bacu ikaze makuru muri kino gitondo mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na diana nininahazwe muti twabateguriye iki mu kanya nk'uko bisanzwe ku minsi yose ya gatandatu turaza guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini azekurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara nyuma y'ico kiganiro duca tubasusurutsa biciye mu kiganiro c'umuziki nongere ndabahe bwakeye n'ikaze mu makuru yo muri kino gitondo ishami mpuzamakungu riharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu amnesty international ryaraye rishize ahabona raporo yerekana ko abaharanira agateka ka zina muntu babangamiwe mu gihugu c'u Burundi amnesty international itanga uturorero ko mu myaka ine iheze perezida w'ico gihugu Evariste Ndayishimiye agiye ku butegetsi abenshi bapfungirwa ubusa abandi bakicwa ndetse hakagira n'ababurirwa irengero hamwe n'abakomeza guhunga ico gihugu umenyesha amakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru yacishije amaso kuri ico cegeranyo ca Amnesty International ishirahamwe mpuzamakungu Amnesty International ibona ko amajambo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ashikiriza mu gisata c'agateka kazina muntu ategerajana n'ingiro umushakashatsi akorera Amnesty International Rachel Nicholson yabwiye ijwi rya Amerika ko iryo shirahamwe ribabazwa n'abaharanira agateka kazina muntu bafungirwa ubusa abacugwa bufune na buhoro abicwa ababurirwa irengero n'abandi bahitamo guhunga igihugu iryo shirahamwe rihana agateka ka zina muntu ku isi Amnesty International ryarerekanye urutonde rw'abarenga mirongo itatu bafungiwe ubusa harimwo n'abamenyeshamakuru mu kiringo c'imyaka ine iheze nicolson avuga ko iterabwoba bo bakorerwa ari nk'igikoresho co kunumya abandi bagenzi babo yemeza ko abo bantu bafungiwe imvo za politike gusa kuko ataco baba bagirizwa gifadika uh, normal que quelqu'un soit détenu
ati si bisanzwe ko umuntu afungwa azira ibyo yavuze canke ivyo yanditse mu gihe bwari uburenganzira bwiwe nico kimwe n'abamenyeshamakuru baha ijambo bose hamwe n'abafata iryo jambo n'ivyo bashikiriza ahandi hoho ni intwaro y'umukazo yajyogora nkwereke nico gituma tubona ko mu vyotuma icuka gisubira kuba ciza hagati ya leta n'abaharanira agateka ka zina muntu zirya manza zaciriwe abatahari ngo ni uko bagize uruhara mu myiyerekano zofutwa kuko ari uburenganzira bwabo ikindi ni ukureka abantu bagashikiriza ibyo bagona badatinya kuhasiga agatwe naho biri uko amashirahamwe akorera mu gihugu yoyo ariyamiriza bene izo raporo nk'uko bivugwa n'umuvugizi wayo gerard hakizimana asanzwe aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe foricon f rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama kuri mikoro y'ijwi rya amerika hakizimana yerekana ko abakora bene ayo maraporo ari ukwironderera akazi babicishije mu kwambika ibara uburundi uno munsi tuvugana turemeza ko agateka kazina muntu kifashe neza kiretse ko Uh, ari muri politiki yo guhiga akazi eh, no kwerekana ko ibintu bitagenda hari abamaze gukurwa mu buzi mu gipolisi n'ahandi no mu gisirikare ibyo byose byerekana ko ibikorwa byo gutsinda agateka kazina muntu biguma bikorwa kandi bikomeye nibyo nta gihugu na kimwe agateka kazina muntu kifata n'ijana ku ijana hari ibyo gukora ariko by'ukuri igikenewe ni uko abandi bana yabigishwa gutsimbataza amahoro kubana neza aho umengo igisata cy'agateka kazina muntu mu Burundi hariho inzira ikirasha kugira bacafuze gusa atari amaraporo yotuma agateka kazina muntu gatsimbatara twavuga ko ashobora no gucanishamwo abarundi kuko twebwe ntitwigeze tubazwa nk'amashyirahamwe yigenga kugira tubereke nyine agateka kazina muntu kifashe nk'akorera mu gihugu kiretse ko bagiye barumvira amashyirahamwe atagikorera mu gihugu hamwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu yafadikanije n'ayandi mashyirahamwe mu gutera ingorane ubundi bwaciye mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu yamara amnesty international ritangaza ko hari ivyo gushima nko kurekura abamenyeshamakuru nka floriane irangabiye abaharanira agateka kazina muntu nka jerime rukuki toni nkina n'abandi rachel nicolson wa amnesty international abona ko gushima bidakuraho ko abo bari bafungiwe ubusa nk'inyishu iryo shirahamwe ritanga harimwo gufungura abasigaye mu buroko no gufuta imanza zo gufunga ubuzima bwabo bwose zaciriwe abaharanira agateka kazina muntu n'abamenyeshamakuru cumi na babiri bagerezwa intureka za politiki zo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ategeye umukuru w'igihugu yaja ku butegetsi yashitse afungura abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu aratanguza n'isekeza ryo gufungura abafungiwe ubusa twari tuzi ko ari ingendo igiye kubandanya ariko nticabujije ko ku rundi ruhande abagira ico bashikirije baterwa ubwoba abandi bakicwa harimwo n'abashingamateka ivyo vyatumye guharanira agateka kazina muntu no gushikiriza iciyumviro mu burundi haba no mu binyamakuru biba nk'umuziro n'abavuga ko baharaniye inyungu z'abahuza ibitsina babisangiye ntiborohewe na gato abo bose bafungwa hanyuma bagafungurwa ku kigongo c'umukuru w'igihugu canke bakezwa bigaragara ko ari ubutumwa leta n'ubutungane bashaka guha bagenzi babo ko batosubira kurukura mu kanwa umugwi w'igihugu jeje w'agateka kazina muntu CNIDH naco washimye kuvuga kuri ico cegeranyo c'abashakashatsi ba Amnesty International n'umuvugizi wa leta Jerome Niyonzima ntiyadukundiye kugira ico ashikiriza Pierre Clavin nkuru ku bw'ijwi ry'Amerika Pierre Claver niyo nkuru urakoze amakuru yacu duce tuyabandaniriza hamuri Amerika Vice President wa Amerika Kamala Harris ahamagarira abanyamerika kwanka amacakubiri ashingiye kuri politike bagafatanyiriza hamwe gutegura ico yise icerekezo gishasha ibi Madame Harris yabigarutse ko ku munsi wa kane w'inondwi igihe yemera ku mugaragaro guserukira umugambwe w'abademokrate nka kandida president Temistocle Mutijima atubwira ibindi kuri no nkuru ubwo yafataga ijambo risoza inama rukokoma y'ishyaka ry'abademokrate yari imaze iminsi nibera mu mujyi wa Chicago muri leta ya Illinois Madame Kamala Harris yakirijwe amashyi n'abarwanashyaka bahagurukiye icyarimwe
mu izina rya buri wese nkuru ishobora kwandikwa gusa mu gihugu cy'igihangange ku isi nemeye ubusabe bwanyu bwo kuba perezida wa amerika
visi perezida wa amerika yagarutse ku byaranze ubuzima bwe bwite ndetse n'inshingano yakoze nk'umushinjacyaha asobanura uburyo byamwubatsemo ubushobozi bw'umwihariko bwo kurinda inyungu z'abanyamerika uwahoze ari perezida donald trump yise ko wagamije inyungu ze bwite ahari naho yahamagariye abanyamerika gukoresha amahirwe amatora y'uyu mwaka bahaye bagategurira hamwe icyerekezo gishya batarebye ku mashyaka cyangwa amatsinda babarizwamo ahubwo bakabikora nk'abanyamerika
turimo gutegurira hamwe icyerekezo gishya kituganisha ku hazaza hafite urwego rw'abafite ubukungu rwo hagati no hagati rukomeye kandi rwaguka kubera ko tuzi ko urwego rw'abafite ubukungu rwo hagati na hagati rwamye ari ingenzi cyane ku iterambere rya amerika kubaka urwo rwego rero bizaba intego nyamukuru y'ubuyobozi bwanjye
Kamala Harris umukobwa uvuka ku mwimukira w'umunyajamayika n'uw'umuhinde yabaye umwiraburakazi wa mbere ndetse n'umuntu ufite amamuko muri Aziya wemeye guhagararira ishyaka rikomeye nka kandida perezida naramuka atowe kandi azaba abaye umugore wa mbere utorewe kuyobora leta zunze ubumwe za Amerika ijambo rye ryamaze iminota mirongo ine ndetse n'inama rukokoma y'abademokarate muri rusange biboneka ko byari bigendereye rubanda nyamwinshi y'abanyamerika yose atari abamushyigikiye gusa basanzwe baragaruwemo intege n'izamuka rye nyuma y'aho perezida biden aretse kongera kwiyamamaza muri iri jambo rye yababuriye ku ngaruka zabaho mu gihe baba batoreye trump indi manda
kandi rero tuzi uko manda ya kabiri ya Trump yaba imeze byose bikubiye mu mushinga wa makumyabiri makumyabiri na gatanu wateguwe n'abajyanama be ba hafi byose hamwe bigamije gusubiza igihugu cyacu inyuma mu bibi byahise ariko nk'amerika ntituzasubirayo
madamu harris yagarutse ku byaranze ubuzima bwe uko yabaye mu nyubako ntoya ya paritoma mu burasirazuba bwa san francisco arerwa ahanini na nyina ubwo ababyeyi be bari bamaze gutandukana yasobanuye uburyo yarezwe kandi n'inshuti n'abakozi bo mu rugo bamubereye umuryango kubw'urukundo agaruka ku kazi kose yakoze kuva ku kuba umushinjacyaha umushinjacyaha mukuru wa leta umusenateri na n'ubu ari visi perezida harris yagize ati mu kazi kanjye kose nagize umukiriya umwe rukumbi umuturage naho kuri Trump we yavuze ko ibyo yagiye akora byose yagiye abikora mu nyungu z'umukiriya umwe gusa ari we ubwe muri gahunda ashyize imbere mu bijyanye n'umutekano mu gihe azaba atorewe kuyobora amerika madamu harris yijeje kongera ubufatanye bwa leta zunze ubumwe za amerika n'umuryango wo gutabarana wa otane yavuze kandi ko igihugu cye kizakomeza gufasha ukraine mu ntambara ihanganyemo n'uburusiya ni mu gihe Jidi Vance wiyamamazanya na Trump nk'uzamubera visi perezida natorwa we yakomeje kwibaza kenshi ku nkunga ya Amerika kuri Ukraine visi perezida Kamala Harris kandi yasezeranyije kuzakora ibishoboka byose mu kurangiza intambara ishyamiranyije Isiraheli n'umutwe wa Hamasi ishobora gutandukira akarere kose muri iri jambo rye risoza inama rukokoma y'ishyaka ry'abademokarate madamu Kamala Harris yashimiye perezida Joe Biden yavuze ko yagejeje igihugu ku bidasanzwe Joe, I am filled with gratitude.
jo ndumva nuzuye amashimwe ibyo wagezeho ni ibidasanzwe nk'uko amateka azabigaragaza kandi imico yawe ni intangarugero nge na doge turabakunda wowe na ji kandi turabashimira kuri buri kimwe mwembi ubwo biden yatsikiraga mu kiganiro mpaka na trump mu kwezi kwa gatandatu harris yakomeje kumushyigikira kugeza ubwo yanzuye kwivana mu irushanwa abifashijwemo no kuba perezida joe biden yari amaze kumwemeza nk'ugomba kumusimbura madamu harris yongeye guhuriza hamwe ishyaka ry'abademokarate bashyigikira kandidatire ye ibi byahise bisubiza rudubi byo guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu byabonekaga ko trump asa nk'uri mu mwanya mwiza wo kuwegukana avugana n'abamushyigikiye nyuma yo gushyikiriza ijambo rye Kamala Harris yagaragaje icyizere cyinshi ariko abakangurira gukomeza kumwamamaza cyane nk'aho bakiri inyuma
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubandanirize ku kiganiro iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
leta y'uburundi iremeza ko abantu ijana na mirongo irindwi n'umwe banduye indwara y'ubushita bw'inkende kandi ko imaze kugera mu turere tw'ubuvuzi turenga makumyabiri mu ntara zitandukanye mu gihugu inkuru irambuye tiyarive ndayishimiye ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu busaba abanyagihugu kwirinda mu gukaraba intoki kutaramukanya mu ntoki ndetse no kutagwana mu nda naho biri uko iyo ugeze mu bice bitandukanye na cane cane mu gisagara ca bujumbura ubona abantu batavyubahiriza nk'uko abakunzi bacu bavyiboneye abaramukanya ndetse bakanasomana barabikora ku mugaragaro kandi hari n'abagenda bafatanye mu ntoki n'ibindi umushikiranganji ridwine baradahana ajejwe amagara y'abantu mu kiganiro aherutse gutanga mu ntango z'iyi ndwi yama bahamagariye abanyagihugu kurwanya ico kiza nk'uko barwanije covid cumi n'icenda kuko gifise umurindi munini ni ukuri tugerageze twirinde iki kiza c'akaranda dushireho n'amazi yo gukaraba ku mabutike ku mafarumasi ahantu hose hahurira abantu ku masoko dusubire dusukure dushyiremo amazi hajya ku masoko abantu basubire gukaraba kandi tubigire itegeko kuba twabigira muri kovide twasaba yuko mwadufasha guhimiriza gukaraba ni indwara z'imigera ziroroshye kurwanya kuko ni ugukaraba gusa kudakora nako kudashurashura imaze gufata umuntu wa mbere yashurashuye duca dusigara tuyanduzanya mu gukora nako umukuru w'inama nkenguzamateka nawe emmanuel sinzohagera aherutse kwibutsa abanyagihugu kumvira ubushikiranganji ibyo bubasaba kuko iyo ndwara idatujijwe ishobora gutuma abarundi badashikira yambo n'akazoza bifuza yabishikirije aho yari yitabiriye ibikorwa byo guhimiriza gukora isuku mu gisagara ca bujumbura abantu twumvira ibyo abagejwe amagara batubwira batubwira ati harageze ko mureka kuramukanya reka tubyubahirize batubwira ati dukarabe kenshi reka dukarabe kugira ngo bigende neza ni uko umwe wese yumva yuko urugamba rwiwe ariko naho biri uko abanyagihugu bavuganye n'abakunzi b'ijwi rya amerika bavuga ko ibyo basabwa bigoye kuko ikibazo c'amazi gihangayikishije benshi ntivyoroshe kugira isuku gukaraba ubu nyine amazi ntayahari amazi aracikaguka ku bwinshi sigure ko n'amazi gukaraba usanga ari ikibazo kugira ngo abantu bashobore gukaraba vyoroshe abo banyagihugu bavuga kandi ko mu ntwaro aribo bari bakwiye kubikurikirana kuko babivuga mu majambo gusa ugasanga nta kubishira mu ngiro guhari mu by'ubushikiranganje busaba harimo gushira ubukarabiro ahahurirwa n'abantu benshi mu masoko mu tubari n'ahandi hahurira abantu benshi ariko abanyagihugu twavuganye bavuga ko atawusanga amazi yo gukaraba ntahimiriza kera hateye ikiza no mu masengero ahantu hahurira abantu benshi warumva bariko baravuga ati mwirinde mukarabe kuvuga ko ubunye benshi bagenda n'amaguru kuvuga aho baca hose yumva bisaba yuko habaho inzego zibijejwe zibiri
zishyiraho ingingo mperekeza ku buryo tubwirizwa nyine kubishyira mu ngiro iyo ndwara y'akaranda ifata vuba ariko ikibonekeza cyane mu minsi cumi n'ine umuntu ayanduye muganga eme uwimana yanonosoye ibijyanye no kuvura indwara zifatira mu maraso avuga ko ibimenyetso bya mbere umuntu agomba kwitondera ari ubushuhe bwinshi no kugira amasumbi uku niko abisigura afise ibimenyetso by'iyo ndwara na cyane cyane nk'ubushuhe buza hanyuma akagira ibintu by'amasumbi cyane atabyo yahorana umuntu arashobora kwibaza yuko ari iyo ndwara nibyo bintu bya mbere bitangura imbere y'uko haza bijya bintu by'uruherehere ruhera ku maso ariko rushobora no gushyikira n'ibindi bihimba byose by'umubiri na cyane cyane ku bihimba byihishije birondoka mu mugongo ku maboko no ku maguru abantu batandukanye barimo n'umuyobozi mukuru wa UNSS ikigo kijeje gutegekaniriza abakozi General Major Emmanuel Miburo asaba abakoresha kurinda abakozi babo mu gushiraho uburyo bwo kwirinda aho bakorera e guhamagarira abakozi na cyane cyane abakoresha e ko bokingira abakozi mu bibanza by'akazi iki kiza caduteye iyo ndwara kandi kugira ngo umuntu yafashe avugwa akire ashobora kumara ukwezi kose ariko aravugwa kandi bigatwara uburyo bwinshi kuko habaho kubanza kumisha ibiherehere biba byuzuye ku mubiri ndetse n'ibyo abaryamye ko buri munsi baca babita umushikiranganji duwine baradahana agasaba abantu kwirinda kuko kuvura umuntu yafashwe bigoye cyane bikanatwara amafaranga menshi ni ukuri iyi ndwara n'akaranda nyine abantu basohoka mu bitaro inyuma y'ukwezi indwi zitatu ni ukuri bitwara amahera menshi cyane turaboza tubogesha amaserumu mwibaze nk'umuntu turashobora kumwogesha amaserumu arenga cumi ku munsi ajya amaserumu ya solisiyo sare hanyuma tugaca tumushyira ko bya bindi bimwe dushyira ko abantu bahiye furamazine kugira ngo turabe ko ibikomere byokuma bityo birazimbye cyane amashuka ajyama kumva ajyama ku bintu duca duta ni ibintu bizibye rwose ni ukuri tubifate nk'ikintu gikomeye mu gihugu kuko urumva iyo akaranda katarashika mu rugo iwawe umengo ntakahari kugera ku igenekerezo rya cumi na gatandatu uku kwezi kwa munani mu karere k'ubuvuzi ka bujumbura mu makaritiye abiri gusa ya kinama na kamenge honyene hari hamaze kwibonekeza abantu barenga mirongo ine na batanu banduye iyo ndwara y'akaranda k'inkende thierry ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali mu rwanda abahinzi bo mu mirenge itandukanye y'akarere ka kamonyi baravuga ko bamaze amezi agera kuri atandatu bategereje amafaranga y'umusaruro w'ibigori watwawe na rwiyemezamirimo inkuru icukumbuye eric bagira ubusa numva ncitse intege pe nzahinga se mpingishije iki ndahinga se nzabirya ndahinga se nzagaburira umwana ndahinga asazankemurira ikibazo ndahinga ngo bimarire iki madamu claudette mukamana w'imyaka mirongo itanu n'itanu ni umubyeyi w'abana bane akora umwuga w'ubuhinzi turaganirira mu gishanga cya bishenyi irunda mu karere ka kamonyi umwitegereje ku masura arababaye kandi arashonje mu byo yadusobanuriye arabiterwa no kuba we na bagenzi be bahuriye muri koperative ubumwe bugamije iterambere baratanze umusaruro kuri rwiyemezamirimo uzwi nka rumbuka aho kubishyura amafaranga amaso yaheze mu kirere yabwiye ijwi rya amerika bimwe mu bimushengura igihombo cya mbere ni inzara bivuze ngo ubwo umwana mu rugo ararira nta kurya nta ki ndihitinga mu bundi buryo bwo hirya kandi nakagombye kuba nakabaye ntuje kuri ya mafaranga bampaye nkahahira abana bakarya umwenda bakawubona uko bikwiye nk'umuntu wateguye nkategurira abana naho twari twateye tugujije byariyongereye n'ubundi n'ubuku muri uyu munota wa none abana yazanye ngewe ntacyo yanganduraho mu rugo nkasanga nanone guhinga muri kino gishanga umusaruro wacyo ntacyo umariye kompanyi ya rumbuka isanzwe ifata umusaruro w'abahinzi ikajya kuwutubura ibahaye amafaranga iyo ibahaye ifumbire muri gahunda ya nkunganire muhinzi igice kimwe cyishyurwa na leta kuva yatwara umusaruro w'aya makoperative hashize amezi atandatu batarabona amafaranga mukamana aribaza niba azongera kwegura isuka agahinga ibigori ese tuzongera duhinga ibigori bongere bijyanire nk'ibya mbere ese tuzihingira ibyo twishakiye twishyiririremo ibitugandurira urugo rwacu kuko nibyo bari batwijeje ntacyo bitumariye undi mubyeyi ni florentine musabyimana w'imyaka mirongo itatu n'ine y'amavuko n'abana batatu uyu aragaruka ku nzira yatanga umuti urambye ku buhinzi bwabo ni uko n'umushoramari wundi waza aho kugira ngo bajye batudindiza yajya ajyana umusaruro n'amafaranga aza wenda akaturengera kuko turahinga ntituba twemeye no kubitahana mu rugo abakuriye za koperative z'abahinzi nabo bemeza ko ikibazo kibabereye ingume bwana claude nshimiyimana akuriye koperative ubumwe bugamije iterambere igizwe n'abanyamuryango barenga magana arindwi mirongo inani mu gishanga cya bishenyi avuga ko bahaye rumbuka toni magana ane n'umunani z'ibigori zifite agaciro ka miliyoni zisaga magana abiri mirongo itanu z'amafaranga akavuga ko bari mu ruhuri rw'ibibazo batagizemo uruhare muri rusange byo birakomeye cyane n'ubwo uyu musaruro twatanze twari twagujije amabanke banke zirimo ziratera amapenalite kandi ikindi cya kabiri ntituzabasha kongera kujya kuyiguza kugira ngo duhinge kuko twahingaga tugujije izo ni imbogamizi Pierre Damien Nsabimana nawe ni perezida wa koperative Koalifika yo mu murenge wa Mugina ifite abanyamuryango barenga magana atanu mirongo cyenda avuga ko rumbuka iba arimo umwenda wa miliyoni zisaga ijana na mirongo itandatu z'amafaranga y'amanyarwanda nawe yumva yabarirwa mu mbabari usanga ari ikibazo cyabaye kirekire kugikemura biragoye twabaza akarere akarere nako turacyahendahenda rumbuka rumbuka nawe twabibaza ngo akarere karimo amafaranga ibibazo bitubera ingorabahizi abaturage barashonje babura amafaranga yabo kandi barahinze bageze mu kindi gihembwe cy'ihinga abahinzi bavuga ko mbere yo kwerekeza mu mirima babanzaga gufata inguzanyo mu mabanki abakuriye amakoperative bavuganye n'ijwi rya amerika bemeza ko amabanki yatangiye kubabarira inyungu z'ubukererwe abakuriye amakoperative bagasanga byagombye kujya ku mutwe w'umushoramari noneho bakavugana n'amabanki na rumbuka ihari icyo gihombo bateje akaba ariho bakishyura ntitwabashije kubona kompanyi ya rumbuka ngo tumenye impamvu batishyuye abaturage inshuro zose twahamagaye bwana faterine kamaru uyikuriye ntiyatwitabye gusa akarere ka kamonyi kakemeza ko mu gihe kitarenze icyumweru abaturage baba batangiye kwishyurwa bwana uziyeri niyo ngira ni meya w'akarere ka kamonyi wungirije ushinzwe iterambere n'ubukungu barushijeho kubasaba bashyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo amafaranga abe yaboneka amakuru rero yizewe bamaze kuduha ni uko amafaranga bayabonye batubwira ko mu minsi mike cyane itagera ku cyumweru iki kibazo baba batangiye kugikemura amakoperative akabona amafaranga yabo bwana niyo ngira akavuga ko ku kijyanye n'ibihombo abaturage bashoboraga kuzahura nabyo umushoramari yari yagize icyo abikoraho amafaranga y'umusaruro yageraga muri miliyari imwe irenga rero hari iyo bari batanze mbere kugira ngo icyo kibazo cy'amabanki niba ari inyungu kibe cyakemuka rero hari avansi bari batanze mbere bayiha amakoperative ayo mafaranga yageraga hafi kuri miliyoni magana abiri uretse kuba ijwi rya amerika yabashije kuvugana n'amakoperative abiri rumbuka ifitiye umwenda amakoperative agera muri atandatu muri kamonyi ubuyobozi bwa kamonyi bwabwiye ijwi rya amerika ko rumbuka igomba kwishyura miliyoni zisaga magana inani mirongo itanu n'umunani z'amafaranga akarere nako kagomba kuyishyura agera muri miliyoni ijana kakemeza ko ari make cyane kagiye kuyashaka vuba kandi ko atabera rumbuka urwitwazo rwo kutishyura abaturage abahinzi bagakomeza kugaragaza uwo babona wagombye kubakemurira ikibazo kereka hari umubyeyi kagame amanutse akaba ariwe udukemurira ikibazo ubundi wadutabara se ninde wundi twakwiyambaza kubera ko ndabona twebwe ntacyo twakwishoborera kandi nta wundi wundi twakibwira barabizi abayobozi b'ibanze kandi nabo ntibagishobora umusaruro w'ibigori bari kwishyuza babihinze mu kwezi kwa cyenda k'umwaka ushize eh bagira urusa jwi rya amerika ku kamonyi mu majyepfo y'u rwanda
ikiganiro c'abakenyezi aho abagore bavuga ubuzima bwabo n'imibereho yabo n'ingene bafasha imiryango yabo n'uko biteza imbere ubwabo ikiganiro c'abakenyezi ni ku ijwi rya amerika
mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo muri teritwari ya uvira abagore batawe n'abagabo abapfakazi n'abafite abagabo b'inyanda bahitamo gukora imirimo ivunanye ariko bakirwanaho bagatunga imiryango yabo ni mu kiganiro cy'abategarugori mwateguriwe na vedaste ngabo ugeze muri bimwe mu bice by'iyi teritwari hano urubibi n'igihugu cy'u Burundi usanga benshi mu bagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka abandi bafora mu migezi abandi nabo bari mu mirima mu gihe abandi nabo baba bari guseba imisenyi yo kugurisha iyo uganiriye na bamwe muri bo bagaragaza ko impamvu bajya muri iyo mirimo ari uko ari abapfakazi abandi bakemeza yuko abagabo babataye abandi nabo bakavuga yuko abagabo babo ntacyo bakora bitewe n'uko ari abasinzi niyo nsaba christine ni umugore uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu n'itanu y'amavuko afite umuryango w'abana barindwi yahungiye muri kongo umugabo amaze kumuta twamusanze ku mugezi wa gavimvira ari guseba umucanga wo kugurisha kugira ngo abone ibyo agaburira abana be asanga gutunga urugo wenyine ari ingorabahizi ndashobora kurirwa ntariye nkaza kujya ku mugoroba naho nyine ariko akana kanje gato k'agahungu kavuye gusega karashobora kujya gusega iyo kakazana utugoye dutatu cyangwa tune toyi hawa amaze imyaka itatu umugabo yaramutaye n'abashimangira ko yugarijwe n'ibibazo byo kubura ibyo atungisha abana be batanu umugabo yamusigiye ndashoboye kuba twaraye inzara nkabwira abana tugende tuzi gukora tugakorera nk'ibyo bihumbi bitanu nkaca mbwira abana ati dutware ubusombe tukabuteka tugaca turya rimwe kugira ngo tugure kajya gafu isabune nayo ndashoboye kumara n'indwi tutamesa tukamara n'indwi zibiri tutamesa hejuru y'iki hejuru yo kubura agasabune na ka karasiyo kuko tuba turiko turangayika umwana yagwara ngo nze ku bitaro nkaca mfata twa duhera nagiye gukorera ibihumbi bitanu nkaca ngena kugura imiti y'iki y'umwana saba abagore gusa bavuga yuko abagabo bata bagatunga imiryango yabo bonyine hari n'abandi batunze imiryango yabo bitewe n'uburyo abagabo bakoresha nabi imishahara yabo uyu mugore ufite umugabo w'umusirikare twahuriye nawe agiye kumesera abaturanyi ku mugezi wa karimabenge kugira ngo abone amafaranga yo kugaburira abana be kugira abana barye ni ukuja ku miryango y'abantu kuja kudodora wabona aho u- u- nyamba uri gusaba ikigozi c'umuceri nyamba uri gusaba ikigozi c'ifu hariho umuntu agusaidira akaguhereza ukamuririra akaguhereza ukaja gutekera abana ahandi tugafura Eh, niko tubayeho abagabo bacu basirikare tugomba icyo dusaba no kugira ngo bave muri ibyo barimwo kugira natwe tugire tuzoze turabona umushahara kugira tubeho neza n'abana babo babeho neza ijwi ry'amerika ryasuye abagore bakorera imirimo itandukanye ku mupaka wa kavimvira uhana urubibi n'uburundi batubwira uburyo batunze imiryango yabo nahimana chantal agendana ubumuga atunze umuryango w'abantu batanu binyuze mu mirimo akora yo kwambutsa ibicuruzwa biva mu burundi biza muri kongo dufite abana batanu bashoboye kuva ngaha ndose n'uduhumbi dutanu cyangwa icumi nkagura ubufu nkagura indagara nkacumba ubugari tukarya tukabaho iminsi ikabandanya ni gute utunze umuryango ugendana ubumuga ko ntunze umuryango ugendana ubumuga bwa mbere yatanguriye mu kazi k'inzoga akazi k'inzoga nyine bisa n'ukumeye ngo baratwankiye ariko twaciye tujya kuza turicara hajya nyine kuri duwani uzanye akazigo k'igihumbi ushiramwo ka bibiri ushiramwo hari igihe ukwiza rasiyo yo kurya urumva nyine tubayeho uko nyine aha kavimvira kandi twahuriye na bati nowela umugore w'umupfakazi utunze abana cumi na babiri yarimo yururutsa amabido ya lisansi mu mato yo kugurishiriza abashoferi b'abarundi avuga ko atunze urugo rwe wenyine binyuze mu mirimo y'ubucuruzi akora lisansi nimbayeko muri iyi minsi yose uvana amafaranga angana gute nk'ibihumbi icumi cyangwa ibihumbi bitanu bivana n'uko nadandaje wagera mu rugo nkaraba ukuntu nsumira abana bonyine ibihumbi bitanu nkasigarana nk'ibihumbi bibiri byo kubafasha amagwaye ashitse n'icyo wabwira abandi bagore Umugo- umugore arifasha wenyine nturindira umugabo unazogufasha iminsi yose umugabo adahari cumenya ukuntu wifasha ufisha umugabo ucuraba ukuntu kudandaza igihe ujya mugabo adahari bijya nyene bikaca bigufasha ko ubaho n'abana bamwe mu bagabo twavugishije tubabaza impamvu bata ingo zabo batubwiye ko iyo bagiye gushakira imibereho kure y'aho batuye bagerayo bagashaka abandi bagore abandi nabo bavuga yuko bata abagore babo bitewe n'uko bitwara nabi ijwi rya amerika ryashatse kumenya umubare w'abagabo bata ingo zabo muri iyi teritwari ntibyadukundira mu busanzwe nta bufasha leta iha abagore batunze ingo zabo gusa mu rwego rw'amategeko leta ikurikirana abagabo kubera guta abana babo ndetse ikabategeka gutanga ibibatunga abenshi mu bagabo bata ingo zabo usanga bari babanye n'abagore mu buryo butemewe n'amategeko vedase ngabo ijwi rya amerika ni hano dusoreje aya makuru iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi ubwiza bw'intobo ntibuyibuza kurura umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana
ijwi rya amerika washington dc ni no ngaha duce dusozerera igice ca mbere c'ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri kano kanya kuri mikoro mwari kumwe na diane ninahazwe nadia tahaniwe twari kumwe mu bihinga bw'ivyuma ekipe ya kino gitondo tubifurize rero kubandanya muranirwa mu vyo murimo vyose ahaje diane ninahazwe turaza kongera ku mugoroba mu kanya abakunzi b'ikiganiro